mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku mugoroba na metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu gitondo muri kumwe na venuste nshimiyimana dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi mu rwego rwo gukumira no kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda abatwara ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu ibintu bategetswe kwambara udupfukamunwa umushoferi n'umukomboyeri batazoba bubahirije ibyo byo gutwara abantu n'ibintu ari uko bambaye utwo dupfukamunwa ibihumbi mirongo itanu uwuzoba ariko ayiyunguruza nawe bigacika agafatirwa mu modoka ariko ayiyunguruza atayifise n'ibihumbi ibitanu consolateur nitungambura amatari w'intara ya rumonge abatwara ibinyabiziga babivugaho iki turahamagara eloge wirikaneza i nairobi muri Malawi abaminisitiri babiri uw'ubutegetsi bw'igihugu n'uwo gutwara abantu n'ibintu ejo bitabye imana bazize covid cumi n'icyenda biravugwa ko abaminisitiri barenga cumi na batanu bari muri leta ya perezida lazarus cakwera banduye iyo ndwara naho muri uganda kuri uyu wa kane haraba amatora y'umukuru w'igihugu abakandida batatu batavuganwe n'ubutegetsi basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu gikorwa cyo kurinda amajwi kugira ngo atazibwa ayo makuru yo mu karere kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana muri malawi abashikiranganji babiri bo muri leta ya perezida lazarus chakwera baritabye imana ejo ku munsi wa kabiri bahitanywe n'umugera wa covid cumi n'icyenda icyo gihugu cyo mu bumanuko bwa afurika kiriko kirarwana bikomeye n'igwirirana ry'abandura mu butumwa yashikirije kuri televiziyo perezida yasabye abanyagihugu biwe gukurikiza ingingo zo kwikingira yategetse kandi ko amabendera y'igihugu amanurwa gushika hagati acasaba iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu abashikiranganji bafuye n'uw'intwaro yo hagati hamwe n'uwo gutwara abantu n'ibintu ibinyamakuru byo mu gihugu bivuga ko hafi icya kabiri cy'abashikiranganje mirongo itatu na babiri banduye covid cumi n'icyenda ariko abategetsi ba leta ntibemeranya n'ivyo bitigiri muri afurika kandi abasivile barenga igihumbi na babiri nibo bishwe mu mirwano yabaye mu ntara ya beni mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu mpera z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda urunani rw'amashyirahamwe ya sosiyete sivile ruca rwabishikirije ejo ku munsi wa kabiri abo bantu benshi bishwe kuva aho igisirikare gitanguriye ibikorwa bigamije guhagarika umuhari w'abarwanyi witwa adf wagirizwa ibikorwa by'ubwicanyi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane umuhari adf ufise amamuko muri uganda kandi warigaruriye igice kiri ku rubibe mu buseruko bwa kongo kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatanu barwanya ubutegetsi bwa perezida wa uganda yoweri museveni asanzwe ariko ariyamamariza manda ya gatandatu mu matora azoba ku munsi wa kane hano muri amerika perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko utwigoro abashingamateka b'abademokarate barimwo two kumukura ku butegetsi ari biterasoni yabishikirije abamenyeshamakuru ku nshuro ya mbere inyuma y'aho ibihumbi by'abanywanyi biwe bashwa badukiye ku nyubakwa y'inamashingamateka ku munsi wa gatatu kugerageza guhagarika iyemezwa rya joe biden trump yarahakanye ico cose coza kimwemeza ko yagize uruhara muri iyo migumuko yatumye abantu batanu bahasiga ubuzima yavuze ko amajambo yiwe yasuzumwe kandi ko abantu bibajije ko yari abereye kandi twigure two kumukura ku butegetsi ari urukurikirane rwo kumuhiga nk'umurozi byabaye mu gihe ca manda yiwe yashikirije ko yifuza ko atayindi migumuko n'ubwicanyi vyoba igihe biden azoba ashikiriye ubutegetsi ariko ko utu twigoro tw'abademokarate two kugerageza kumukura ku butegetsi biriko vyongereza ishavu mu bantu abasirikare batandatu ba nigeria barishwe igihe imodokari y'intagondwa yuzuye ibisasu biturika ibagongeye mu buraruko bushira ubuseruko bwa leta ya borno ico gitero c'ubwiyahuzi cakozwe n'ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu rikorera mu ntara ya afurika y'uburengero cabaye ku musi wa mbere n'igihe abasirikare bariko barahiga izo ntagondwa mu mihana y'ahitwa tarara nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze igisirikare kivuga kandi ko intagondwa zitari nke zishwe mu gitero cagavye ku musi wa gatandatu ku ikambi ya kabiri mu bunini y'abo barwanyi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yaragendeye ejo ku munsi wa kabiri igisagara ca alamo kiri muri leta ya texas hafi y'urubibe amerika ihana na mexique ni urugendo rwo mu minsi yiwe ya nyuma ku butegetsi rugamije kwerekana ibikorwa leta yiwe yaranguye mu twigoro two guhasha abinjira muri amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko gukaza amategeko mu gisata c'abinjira muri amerika cari kimwe mu byo perezida trump yashimikiye ko mu kwiyamamaza kwiwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho yama asaba ko hubakwa uruhome rurerure rugabura leta ya amerika na mexique uru rugendo rubaye kandi nyuma y'umunsi umwe uwarahagarariye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ivy'imfatakibanza chad wolf atanze imihoho
urakoze hano yize bigirimana kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com naho ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aya makuru tuyahere mu burundi mu rwego rwo gukumira no kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda abatwara ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu bategetswe kwambara udupfukamunwa mu ntara zimwe abarebwa n'iyo ngingo baravuga ko utwo dupfukamunwa badafite aho batugurira ni ubwa mbere bategetswe kutwambara inkuru irambuye eloge wirikaneza iyi ngingo yafashwe n'umushikiranganji ajejwe umutekano akaba ari nawe atwara komite y'igihugu igwanya covid cumi n'icyenda kuva kuri uyu wa gatatu abanyonga ibinyabiziga bica amafaranga n'ababafasha ku bijanye n'amabisi bakunze kwita abakongwayori n'abakokayi babwirizwa kwambara udufukamunwa ingenzi zo zibitegerejwe kuva kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ku bituro bitandukanye byaba iby'amabisi yo mu gisagara n'iziduga mu ntara hagati iyi ngingo yubahirijwe nk'uko amasoko yacu yabitwemereye eka n'abanyonzi b'amakinga n'abamotari nico kimwe ariko ikibazo nyamukuru abaganiriye n'ijwi rya amerika bafise ni ubukene bw'ubufukamunwa n'igiciro kinini bugurishwa aba ni bamwe mu bunguruza abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi aha kuri kote burema twagerageje kugifatamo neza hariho ukuntu twagiye twafashe twafatiye hamwe muri rusange kugira ngo abashoferi n'abakomvayeri bambare ubwo bukingirizo umuntu yari yabutuzaniye ubwa mbere bwaheze mu bikindi kintu tuba turakorera ko tuba twiyaranja abatabufise kubuconesha mu isoko kuri gotebo ikintu kitugoye twebwe ngaha niko atabwo kandi dusaba ko bugabanya ibere abakiriya barakenye babushyire ku majana atanu cyangwa igihumbi n'iburiburi ibihumbi n'atanu ntibashyire ku maminisiteri yo mu nzego zikuze nko ngaha mu bakokayi cyangwa abakomvayeri babugabanye igiciro babuzane hazane umukomere kabisa abushira ngaha tubugure ngaha nimba majana atanu nimba ari igihumbi sava abadushona usanga kenshi bacabuzimba kubera cabona ko ari imari igezweho cyane cyane ibitenge bakata ukasanga birabura birazimba nawe bakacabuzimba nimba ngahe mu gisagara ca bujumbura bitworohera kuronka amafaranga igihumbi vyoroshe mu ntara za ruguru suko igihumbi bakironka biriwe bararima igihumbi kugira ukironke hariya ubumba amatafari nk'igihumbi kugira nk'igihumbi mu ntazo hagati mu gihugu abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na cyane cyane abatwara amapikipiki bafite ingorane yo kubura aho bagurira udufukamunwa aba nabo mu buraruko buciye uburengero mu ntara ya Cibitoke wenye ngo twayakiriye neza ariko aho bigoreye ngaha nta buhari ntawe turonka tubukura niyo mpamvu ubona twese nta abambaye bakeya ku bashoboye kubukura muri iyo tarako abatashoboye kuburonka naho na hanyine ubona ko ntabwo twambaye ino muri interiyeri burya kugira budushikire nzi ko ari n'umuntu yanavyize arabwo nta n'icyo umuntu twa twiyumvira ko twoshobora kuba twakwingiriza kurya ntabwo dufise leta yoraba ikabukora bukwiye hama ikabutanga mu banyagihugu kuri gusa ataco yiriwe irasaba nico mbona coba gikuru abatubahiriza izi ngingo n'izindi leta yagenye zirimwo kugara amazu y'ubutambiro n'ibiteramo vyo mu bunywero isaba ko bahanwa siyankurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano abapolisi bakaba basabwe guca bazubahiriza ku nyene zishikirijwe atana kimwe bakuyemwo tugasaba kandi yuko umuntu wese atazozubahiriza azoca afatwa ashikirizwa ubutungane ko azoba ari umugarariji abagarariji mu ntara zimwe zimwe nka rumonge mu manuko hashira uburengero iri mu zegereye ikiyaga tanganyika baja mu bihugu vyo mu karere n'abavayo mbere kugera muri afurika y'epfo bakunze gucamwo abategetsi baho bamaze gufata ingingo zihariye consolateur nitunga buramatari wa rumonge yabitangaje mu gatondo gitondo ko kuri uyu wa gatatu yahejeje inama y'umutekano umushoferi n'umukomboye batazoba bubahirije ivyo vyo gutwara abantu n'ibintu ari uko bambaye utwo dupfukamunwa ibihumbi mirongo itanu uwuzoba ariko yiyunguruza nawe hambavu y'umushoferi umukomboye bigashika agafatirwa mu modoka ariko yiyunguruza atayifise n'ibihumbi ibitanu hanyuma inama y'umutekano ku vyerekeye abamotare nabone umotari azoba atayifise azocibwa amande y'ibihumbi mirongo ibiri uwo azoba atwaye nawe ibihumbi bitanu umutagisi zero bitanu uwo atwaye ibihumbi bibiri aberekewe n'izi ngingo si imigwi yonyene muri ayo mazu y'ubudandarizo umwero akazoba afise ivyo bintu bifuje yuko nabo zubata amande y'ibihumbi mirongo ibiri mu vyose y'abashengero urabona yuko bagenda bakagundana bakaba benshi bagira bya bindi vyo gutandukana imetero imetero imetero utazobikurikiza nawe leta uzomuca amande nk'ayo twavuze aho hejuru twajejwe ubunywero abakunda kwakira abantu benshi ni mu butungane ni mu gipolisi ni mu ntwaro kwa ba musitanteri kwa buramatari mu byerekeye amagara y'abantu kwa muganga aho bose twifuje yuko izo ngingo dushikirije zikurikizwa ata n'imwe ivuye kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi uburundi bwafashe ingingo nyinshi mu rwego rwo kurwanya covid cumi n'icyenda zirimo kugara imipaka yo hasi hamwe no mu mazi ni nyuma y'aho ibitigiriza abandura umugera wa korona bisubiye kwiyongera kuva ku itariki ya kane ku kwezi izi ngingo nk'uko perezida ndayishimiye yihanikirije ko zibwirizwa gukurikizwa amaze kwitikiriza ca korona umwansi w'igihugu ntizikinishwa abakongomani mirongo itatu na batanu bahagaritswe n'igipolisi ku wa mbere bariko baje bujumbura binjiriye kuri ruzi rusizi ubafungiwe mu kibanza ca bonyene muri komisariya y'intara ya cibitoke mu zindi ntara nk'ama makamba mu manuko naho hari uwagerageje gutoroka ibitaro yatowe kumugera wa korona aca arahagarikwa hamwe n'abandi bantu bose bari kumwe mu modokari mu mpera z'indwi heze agerageza kuja i bujumbura ku mupaka Burundi buhana na Tanzania ikobero mu buraruko bushije guseruko hari abantu babwije ujya Amerika ko bagerageje kwinjira kuri uyu wa kabiri ariko bibata kuba amazi Eroje urika neza ijwi rya Amerika mu rwanda imibare y'abandura n'abahitanwa n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda irarushaho kwiyongera umunsi ku wundi abamaze kuyandura n'ibihumbi icyenda na magana cyenda na mirongo itanu abayikize ni ibihumbi bitandatu na magana cyenda na mirongo irindwi na bane naho abo yahitanye ni ijana na makumyabiri na batanu radiyo ijwi ry'amerika yagiranye ikiganiro cyihariye n'umwe mu bahuye n'iki cyorezo ariko atangiye koroherwa aganira na Eric Bagirubusa munyamakuru ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda Anaclete Ntwari yatangiye amubwira uko yiyumvaga igihe yarwaye cyane icyo nakubwira ni uko ni indwara ibabaza umubiri iraryana ugira ibimenyetso byinshi cyane nk'ubu ntabwo nabivuga ngo mbirangize kubera ko ni ibintu biguhuriraho ari byinshi cyane cyangwa se n'izo ndwara zindi nazo zigutera ibindi bibazo byinshi cyane harimo no kwiheba harimo no kumva yuko isi ikuguyeho ujya mu kintu kimeze nk'akato ugasanga abantu bagucitseho nta muntu muvugana nta ugusura ndetse nawe ugeraho wumva ko ushobora kuba wiyanze kuko uvuga ati ejo nzapfa kubera ko hari abantu benshi cyane uba ubona bapfa banduye nkanjye harabona ari nzi mbona barimo barapfa mbazi neza nkakurikira amakuru bakambwira bati aba ni kovidi ibahitanye ariko nkasanga nibyo nkavuga nti nanjye ejo nzapfa urumva ugira ibibazo byinshi cyane kubabara k'umubiri ndetse ukagira n'ako gahinda ko kuvuga ngo ejo ntabwo nzaramuka ejo nzapfa ejo nzagira gute biba bibabaje cyane ni ikibazo gikomeye cyane rero usoreje ku kintu nari bukubazeho ubundi baravuga ngo kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda mu yandi magambo ntaho bitaniye no gusinyana amasezerano n'urupfu kuba ugira ngo buke wumve nakarapfuye nakarapfuye wiyumva gute byarushagaho kugutakariza icyizere byabaga bimeze bite mu yandi magambo mu by'ukuri ni, ni nacyo kintera ubwoba nk'iyo mbonye leta irimo kubwira abantu iti nimwubahirize amabwiriza nimwitware neza mwambare agapfukamunwa mwirinde ahantu hari abantu benshi cyane mukaraba intoki ukabona kenshi abantu barimo barabikerensa ibi bintera ubwoba kubera ko nk'uko wari ubivuze cyangwa se nk'uko byakwiye kuba bisobanuka ubundi umuntu wanduye covid cumi n'icyenda uko nabibonye muri iyi experience nabonye aba ameze nk'usinyanya amasezerano n'urupfu kubera ko anytime ashobora gupfa iki ni icyorezo kigufata nk'uko na nakubwiye ko nari mfite umuriro ukomeye cyane bishobora kugeraho nka nijoro ugahita uhera umwuka umwuka ugahera burundu icyo gihe rero iyo umwuka uheze urapfa ni ukuvuga ngo igihe cyose uba ushobora gupfa amahirwe yo kubaho aba ari makeya kandi noneho hakiyongeraho kuba nta muntu uba ugukurikiranira hafi ako kanya wenda uvuye muri kumwe kuko wenda nka mbere abantu babaga bari muri treatment center bakabatwara bakaba barimo kubitaho ariko muri kino gihe uba uri iwawe mu rugo wenyine urumva rero no gukomeza kugenda umuntu asoma uri kureba kuri internet uri kureba ukuntu abantu bahitanywe na covid nabashaga kubyumva yewe rero wabashaga kuba mbizi neza ko ari byo kuko byabaga birimo kunkorerwaho nabaga mfite ubwoba mvuga nti ejo nanjye baranshyira kuri liste y'abantu bitabye imana baranshyira kuri liste y'abantu barembye cyane ujya wumva hari ubwo abayobozi bashinzwe kurwanya covid barimo bavuga ati dufite umubare w'abantu runaka barembye cyane barya abantu baba bari kuri risike ikomeye cyane kubera ko urupfu ruba rurimo rurabagera amajanja ugerageje guhina amagambo wavuga ko aho wari uri mu kato ka wenyine niki cyagufashije kugira ngo wongere kugarura ubuyanja ikintu navuga yuko cyamfashije mu by'ukuri ni imana yonyine kubera ko nta muti ushobora kunywa ngo umbwire ngo uraza kuza gukira nta rukingo ntawe uri buze kuza kugukingira n'imana yonyine ku mwanya wa mbere nicyo kintu navuga cya kabiri ibyo kunywa ni uko nageragezaga kunywa ibintu bishyushye kunywa icyayi kirimo tangawizi n'indimu ugashyiramo indimu nyinshi cyane nageragezaga gushaka imbuto imbuto kubera ko imbuto zongera ubudahangarwa bw'umubiri hanyuma zikabasha kuba zaca intege kino cyorezo numva n'ibyo ngibyo nakoraga ikindi kintu ni ugukora siporo hari n'ikindi kintu uretse ko wenda ntazi niba abantu bose babikora hari ibintu byitwa kwiyuka mu kinyarwanda hari ukuntu bajyaga barwara bakafata ibiti by'inturusu bagafata n'ibindi bitandukanye by'amoko atandukanye noneho bakabicanira hanyuma bakaba babyiyuka nka kuri ubona muri za sitimu biba bimeze ni amasawuna umuntu agerageza kubyikorera mu rugo kubera ko ntabwo ushobora kujya hanze wenda ngo ubikoreshe ahandi hantu ikindi ni ukurya neza indyo yuzuyemo intungamubiri zikenewe kugira ngo umubiri ubashe kuba waresisita kuri ya virusi ishobora kuba yari yinjiyemo ariko impungenge zihari ndetse binateye iki kibazo gikomeye cyane bishobora no gutuma n'abantu bapfa benshi kurushaho ntabwo ibyo bintu byose abantu bashoboye kubikora twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu cyihariye uhaye radiyo y'ijwi rya amerika ngerageje kukubwira ibigaragara mu mbuga nkoranyambaga aho abantu babahurira ubona banenga ko habura ikintu cy'ubukangurambaga bw'abahanga bajye kuri za televiziyo basobanure uko iki cyorezo cyandura ububi bwacyo ndetse haboneke n'abantu benshi bagitangaho ubuhamya kugira ngo rubanda barusheho kukirinda icyo cyuho nawe urakibona niba ukibona wabwira icy'ubutegetsi cyangwa se inzego zibishinzwe nkawe bahuye n'icyo kibazo urakoze ubukangurambaga burakorwa abantu barigishwa babwirwa kwirinda ariko wakwibaza ngo kubera iki kugeza na n'ubu ngubu hakiriho imyumvire y'abaturage batarumva yuko icyorezo gihari batarumva yuko cyica yaba abantu bize yaba abatarize kugeza na n'ubu ngubu uracyaganira n'umuntu kandi ari umuntu wize akakubwira ati iki ni ikibazo cya politike ati ni ibintu by'abanyaburayi n'abanyamerika utamenya icyo bagamije kandi ubwo ubikubwira n'umuntu wize noneho ukibaza icyo umuturage we avuga umuturage we nawe arakubwira ati ibi bintu ntago bibaho ni ibintu barimo kudushyiraho igitsure gusa ni ukuvuga ngo ubukangurambaga bwarakozwe ariko hakenewe by'ukuri gushaka sitarateji zo kumvisha abantu ko icyorezo gihari kandi ko kirimo kirica abantu atari ukubabwira gusa ngo nimwirinde atari ukubabwira gusa ngo nimwambare udupfukamunwa atari ukubabwira gusa ngo nimushake sanitayiza atari ukuvuga ngo saa moya ni mube mwakinze ni ingamba nziza zakozwe ariko zigomba guherekeza ikintu cyitwa kwigisha gushyira imbaraga cyane cyane mu kwigisha abaturage ndetse hagashakwa uburyo abantu bashobora kumva ibintu kurushaho bwana na kerentwari umwe mu banyarwanda bagize ibyago byo kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda ukaba uri koroherwa turagushimiye ku kiganiro cyihariye wemereye radiyo y'ijwi rya amerika muri ibi bihe isi yose yugarijwe n'icyorezo covid cumi n'icyenda Ah, murakoze cyane Eric bagira ubusa ndetse na radiyo ijwi rya Amerika muri rusange ndabashimiye cyane ah, kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubashe mu by'ukuri kubwira abanyarwanda ndetse n'abatuye isi yose uburyo iki cyorezo ari icyorezo cy'ukuri gihari Ah, ni ngombwa rero mu by'ukuri dufatanye twese hamwe twirinde
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva ijwi ry'amerika yivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uganda kuri uyu wa kane haraba amatora y'umukuru w'igihugu perezida yoweri kaguta museveni umaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi araharanira gutorwa ku nshuro ya gatandatu ahanganye n'abandi bakandida icumi barimo umuririmbyi robert kiaguranyi sentamu uzwi cyane ku izina rya bobi wine abakandida batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi basinye amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa bisigaye birimo kurinda amajwi kugira ngo atazibwa inkuru yateguwe na ignatius bahizi i kampala gusoza ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byahuriranye n'isohorwa rya raporo igaragaza ubushakashatsi bwakozwe ku kuntu amatora azagenda byerekana ko perezida museveni ashobora kuzatsinda amatora n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana by'amajwi nyamara ubu bushakashatsi bwerekanye ko abanyayuganda benshi batekereza ko ko inzego za leta zifite uruhare rukomeye muri aya matora zirimo izishinzwe umutekano hamwe n'akanama gashinzwe amatora bibogamye bityo ko amatora ashobora kutazaba mu mucyo umukuru w'akanama gashinzwe amatora justice byabakama yateye itwatsi cyo kuvuga ko aka kanama kabogamye avuga ko kateguye aya matora gakurikije uko amategeko abiteganya bwana francis kibirige ni umukuru w'ikigo cyakoze ubwo bushakashatsi cya afro barometer nyamara ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo bemeranyije n'ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bavuga ko leta igomba kuba yabigizemo uruhare kugira ngo ice urutege ababashyigikiye hagati aho abakandida batatu batavuga rumwe n'ubutegetsi bahatanira uwo mwanya w'umukuru w'igihugu uno munsi basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa by'amatora bisigaye harimo cyane cyane icyo kurinda amajwi yabo kugira ngo atazibwa kandi akaba banavuga ko umugambi wabo ari uwo kuzaniza perezida museveni kugira ngo atazabona amajwi mirongo itanu ku ijana n'ijwi rimwe byemerwa kugira ngo umuntu atangazwe nk'uwatsinze amatora koroneli kiza besigye wiyamamarije uyu mwanya w'umukuru w'igihugu inshuro zigera kuri enye adatsinda niwe wahuje aba banyapolitike batatu aribo robert cyaguranyi uzwi cyane nka bobi wine w'ishyaka nup patrick amuriat w'ishyaka fdc hamwe na generali mugishamuntu w'ishyaka ant kwiyamamariza uyu mwanya w'umukuru w'igihugu bigomba kurangira uno munsi saa sita y'ijoro hanyuma amatora akazaba ejo bundi ku wa kane nyamara uku kwiyamamaza kwaranzwemo imvururu nyinshi zahitanye abantu basaga mirongo itanu abandi babarirwa mu magana barafungwa ibi byatewe n'uko abashinzwe umutekano bagerageje kenshi guhagarika bakoresheje ingufu ibikorwa byo kwiyamamaza by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babashinja kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ibi byatumye benshi batinya batekereza ko imvururu zishobora kongera kwaduka mu gihugu mu gihe akanama gashinzwe amatora kazaba gatangaje uwayatsinze ariko bo bamwe badashaka ibi byanatumye ibihumbi by'abasirikare n'abapolisi bashyirwa ku mihanda itandukanye cyane cyane mu mujyi wa kampala bitwaje ibirwanisho biremereye birimo n'imbunda za rutura kandi uno munsi kajugujugu z'igisirikare akaba ziriwe zizenguruka mu kirere cy'umujyi wa kampala ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
Washington ijwi rya Amerika dusubire mu burundi turakomeza ikiganiro twatangiye ejo ni umutegarugori christela burihabwa utuye mu ntara ya ngozi muri komini ngozi ku musozi wa kinyana yatangije gahunda yo kugaburira abanyeshuri mu ishuri ribanza ryitwa asante primary school arakomeza atubwira uko yagize icyo gitekerezo
ni jewe murongozi w'iryo shuri nije nacyiyumviriye hariho n'abandi bigisha hariho n'abasanzwe bahakora gushika ku baplanto ariko viziyo ni ni viziyo yavuye mu byiyumviro by'iwanje abo bigisha ndabahamagara turakivugana ko uko abana bameze ntibigisha abana nk'abo mu gisagara ariko bigishe nk'abana bafise icyo bakenewe cyane cyane pisikologikima kubatreta pisikologikima no kubumviza cyane cyane no kubigisha bivanye n'ubuzima bacamo none mupfasoni kuva mwatangira icyo gikorwa hari icyo leta y'u Burundi iyo leta mbyeyi yigeze ikora kugira ngo ibashyigikire mu gikorwa cyanyu
ego cyane rwose kuko dukorera mu gihugu barumva ibikorwa byacu na cyane cyane dusiguye akamaro kabyo ni uko nta ku mayange akamaro kabyo akamaro ka kantine sikore ni uko abana bagirirwa neza bakaronka ibyiyumviro byiza kuko ntibasubira kwiyumvira ati mbega ninataha bigenda gute kandi ndasigura yuko bamaze kuronka icyo bafungura benshi ntibasubiye guheba amashure baciye bakunda ishure imbere hoho waza wumva abana cumi baragiye tinzara turiko turaba turiko turabaganiriza ukumva ko koko bahevye kubera inzara turabona yuko tubitanguye gutanga ubwo buyi abanyeshuri baramenye cyane kandi n'indwara waza wumva abana baragwaye cyane ku bwako baronka ubwo buyi byaratumye n'abana mu mibiri yabo bagira icyo bakiriye bivanye n'icyo gikorwa nyine kandi n'umwanya wo kwiga uba munini cyane iyo umwanya munini ubaye wo kwiga baramenya mu ishuri kuko tubafatira umwanya mutasha twongera ko amasaha kugira bagire etide muhira kuko iwabo usanga ata n'amatara bafise n'ababyeyi babo hagati muri bo hari abatumva iby'ishuri rero ibyo byose babibonye igikorwa turiko turakora twaragendewe n'umutambukanyi nyenicubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arabona ivyo bikorwa dukora aravuga ati mbese ndumva ko igikorwa gikomeye cane twararonse promese yuko kino gice cya kabiri kuko igice cya kabiri gitanguye kuri uwa mbere yuko abana batazoronka ubuyi gusa ariko bazoza bararonka n'ifungurwa kandi biriko birakorwa murumva yuko leta ari leta mbyeyi iriko iritwararika n'icyo gikorwa yitwararika burundi bw'ejo niba bazabaha ibiribwa bazabaha se n'ibikoresho kugira ngo mushobore gutegura mugaburira abo banyeshuri iyo hamaze kuba icyo gikorwa byose biratunganywa ego byose biba bihari nta kibazo ahubwo turanashimiye cyane kungene bitwararika igikorwa igikorwa nk'icyo kwitwararika abantu ba ntawe nikora n'imfubyi byitwarira rero yuko ari igikorwa gihambaye kandi gikomeye mu gihugu cyacu mbese iryo shuri ni irya leta cyangwa se ni iry'ababyeyi ryigenga ni ishure rifasha imfubyi n'abapfakazi si irya leta ni ishure rifasha imfubyi naba ntawe nikora ariko sinavuga ko ari pirive komutere kuko yitwararika izo mfubyi n'abapfakazi ibikorwa byinshi turabifashwa na leta mu kudukurikirana ibikorwa byose dukora baradukurikirana madamu burihabwa christela wiyemeje kugaburira abana batishoboye muri komini ya ngozi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane kandi tubayeho ku bw'abandi iyo umuntu agize icyo afashije uwundi n'imana iravuga ngo dufashe abagowe hariyo ngo narashonje murangaburira naranyoteye murampa utwo kunywa ibyo byose rero ni icyo imana yadutegetse rero n'uwundi wese aho aherereye yoraba uwashobora gufasha kuko twese turakeneraniye ndabashimiye namwe ijwi rya amerika imana ibahezagire mu cyumweru gitaha tuzakomeza kubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara buri cyumweru dusura imwe mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu cy'u Burundi aha rero niho dusoreje amakuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi kuri mikoro mwari kumwe na venuste nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza